country people, oh how una dey my people agree to una according to una time depending on where una for dey watch me my beautiful and amazing wonderful country people, all the marvelous marine how una dey so my people, oh, hmm no be small tin o una know say um, concerning queen Toby pregnancy um, we con dey hear the latest we con dey hear the latest oh. some people say queen Toby, dey accused queen eh, queen marian say her pikin no dey move for bele, gbogbo tigbo ah my people, when it comes to anything that has to do with woman pregnancy as i dey here my own na prayer o prayer because ah i don't even know how i wan take gist the gist because e get as e be my country people, lovers of women god's creation abeg make una put queen Toby for prayer yes no matter the matter i know say some of una una no like queen tobi uh, eh, because some of una fit believe say queen tobi dey among the people wey be say dem pursue queen naomi comot for palace anyhow you think am o whether queen tobi dey among o or e no dey among o na Ooni of Ife wife she be na the say so na Ooni of Ife wife she be and by the grace of God nothing evil go befall any of Ooni of Ife household yes whether because of say we dey use them, dey create con ten t o no matter the matter we are using these people to create con ten t and by the grace of god most of us we are making something out of this thing no matter how little it is uh -huh. so people wey be say you dey take dey create con ten t you are not supposed to uh, be insulting them or be bullying them all those kind of things so eh, whatever you you hear about them you should let it be good news try to um dey on the positive side about these people because they are human being so according to wetin we dey hear my people na no say we be amebo and na no say aproko dey give blood so anyhow be what we hear we go come we go come touch light the whole thing now wey dey be say i come hear this matter when i hear say they say Queen Toby don due to born but the pikin no dey move e say one one thing i talk i say ah yes they go operate am na nothing dey there if pikin don mature and e don reach to born na to just to uh, do cs bring out the pikin instead of the one dem dey delay according to some people, they say uh, oni of ife and esther ajayi make arrangement towards queen uh, tobi make queen tobi dey with am for some time una know say olori tobi na Doctor tobi dem dey call am she dey do don dirty me don dirty me everywhere she want everywhere to make pirere so as una know say some people dey like that if dem go place wey be say no be their house eh if dem go place wey be say no be their house dem feel dem feel dey dem feel no dey comfortable with the place so according to wetin we hear we hear say tobi dey with esther ajayi for prayers una dey see am so and they say esther ajayi come see vision say make tobi no go born for outside country say e no go funny you, e no go dey okay if tobi go born for outside country say so make esther ajayi na esther ajayi na see that vision tell kabiyesi now according to wetin we dey hear we hear say queen Toby no too dey happy about that vision say which kain vision be that one be say dem go see say make she no go born where dem get expert rate get good medical doctor doctor dem get eh, facility say and kabiyesi dey believe that kind of thing eh say which kain thing be that one so but now e come be like say the vision when e be say esther ajayi see towards di eh, queen tobi pregnancy it don dey come to pass because according to reports they say eh, queen tobi baby is not moving say it's not moving eh, and una know say for pregnancy if pikin no dey move dat to to conduct emergency for her because di thing can affect the baby so my country people. Oh, my country people, the matter wey be say they grand now be say me where be say i been mori gist all these gist now allegedly Oh, allege morika cannot stamp her her this thing to stamp say yes This whole thing wey be say at the talk but anyhow be nevertheless we are going to put queen toby for prayer we are going to pray and ask god for mercy that god should Make her, let her deliver like the Hebrew woman. No evil shall come near her. During the day of her delivery, she go, de- she go deliver like the Hebrew woman. And any plans of the enemy surrounding that pregnancy, it will not come to pass. Yes, any plan of the enemy surrounding that pregnancy will not come to pass. God go make her, she go deliver like the Hebrew woman. And her joy will be permanent. There shall be no loss in Eldeon Fife Palace. There shall be no loss. Everybody will be happy. So, me, as I did here, so I don't born before. The joy of every mother now. When you carry your, your pregnancy for nine months, when it is time for you to deliver, when you deliver, you carry your bundle of joy. So, according to what we did here. we dey hear say time don dey reach where queen tobi go born and me i dey very very excited about this whole news i just pray that god go just hasten this thing make e come to pass because ah according to wetin we dey hear we hear say Toby hey, eh, Toby go happy well well o oh, because among dis eh, marriage bonanza wey be say kabiyesi do e go come be say na queen tobi Hmm? come be say na queen tobi na be first to born among the women dem so anyhow e be my pipo make una put queen tobi for prayer oh. because no matter the matter prayer is the key prayer is the master key to unlock every um every um devices of the wicked towards your progress so the joy of queen tobi will not be cut short Yes, her joy will not be cut short. She will carry her baby. She will be happy. She will she will be happy. Yes, me, I dey here, myself, I dey pray. May God do am for Queen Toby. God, when He be say e do am for Queen Naomi, make He do am for Queen Toby. Yes, because no matter the matter, Ooni of Ife don marry these women. There's nothing we can do about about it now they say so there's nothing we can do about about it only if don't marry them. so now just to support pray for queen Toby that god should have mercy and take charge take absolute control that that day there shall be no loss her joy will no uh, will her joy will be permanent so that's so we just pray for Toby, until we go hear finally hear the good news alright my people. dis na more gist dis case you never subscribe to our channel i go dey bring una more update as things unfold na have a nice day bye.